my correct people, this one shock lies me oh. if i tell you say don't be small shock i shock now. lie they talk. we just dey hear say they say oh, new of ife say he go queen naomi church you understand so my people, they say queen naomi He carry microphone begin dey tell them say he get circulation when he dey hear say e with new of ife say oni na still im husband He never divorce am you understand say yes good and fine When dey get problem na she write am say yes he don divorce caviesi one person no dey divorce na here when caviesi talk that tin say do one person divorce People said in the palace no shebi una hear am no my mouth na for hear am o before na say ah boss you don come again with another talk o na so kabiyesi take announce that very day e say one person no dey divorce so he with queen naomi never divorce e no see all this trans some go say ex olori some go see say if you see queen naomi for party how dem take dey sing am ìyàwó Oba um, eh, ogunwusi na im dem dey talk dem no dey talk say ex olori ogunwusi nobody dey talk am you understand even though say queen army e didn't turn back you know na small pikin thing e do wetin he do He no suppose to do am na small pikin tin na dat e vex caviarcy and caviarcy now he don forgive am everything don dey okay so my people, na im dey tok say queen naomi e tok say new di eh, eh, jubilation for inside di eh, for inside the church be say he she announcement special one she still dey married to Kabiyesi you understand they are still legally married to each other they never separate He say so make people get that into their brain some people when they talk say eh, Ooni of Ife and Queen Naomi dem don separate na wetin she dey talk with that one you know say e get video I e do just now i dey tell una say people don't even know what is going on na me na him know the thing when e dey in between them. you understand my people, my correct pipo shey queen army pack comot for caviarcy palace yes she pack no be rumour she pack comot The only thing wey we dey eh, do na caviarcy tok say he never divorce am you understand na that one we dey after that tok wey caviarcy take tok say He never divorced queen naomi na dat one now we see stamp put you understand so say for say when people they talk say eh, there is rumour say queen naomi say he don't pack He pack now. queen naomi don pack He pack more for caviarcy palace you understand so all these people when just dey come i don't know anything. queen naomi don pack so he just for queen naomi now uh, eh, eh, to return back Ooni of Ife every time Queen Naomi dey demand new new things from Kabiyesi na new new thing im dey demand from Kabiyesi before e ready na we dey inside na we dey inside Queen Naomi and Kabiyesi together na we be the people wey e dey inside the thing wey e dey run you understand the time when Queen Naomi comot for palace Queen Naomi no know how na juju dem use make i let una know to do queen naomi no know how she take comot she surprise she comot you don't see person wey comot for marriage you go go the right am for internet una don't see that dat kain thing kabiyesi and queen naomi get plan together The plan be say uh, because of tadenikawo make e carry tadenikawo comot for palace because of say tadenikawo that they use hand they touch am too much It e come be like say not e no come grow something was wrong with him You understand? So spiritually, they still something dey wrong with Adenikawo. Too much of carry carry. They use carry carry one finish the boy. Queen Naomi say they go carry this boy today, no go see him. You understand? He said no go see him. All this Ooni of Ife girlfriend them. They go use hand, evil hand, go dey touch him. He no go see pikin carry. Now in the evening today, now they go come carry pikin come. Pikin wey no the. When e dey eat baby food begin dey eat everything amala everything small pikin na dem dey give am dem no dey treat the pikin like pikin a small pikin because of say na caviarcy pikin your different hand na e dey touch am different hand na e dey carry am queen ami dey very free e leave the pikin for dem you understand as the pikin go e go you know something was wrong with him na dem say okay make dem carry tadenika comot for palace you understand so queen naomi you go carry and you go just uh, do like say uh, you you don't divorce kabiyesi not write and come out Now what did i tell her? then from uh, uh, maybe you know go they come uh, palace sef you go leave the pikin if even if you want come palace now just to get belle comot you understand kunami say okay You understand with kabiyesi at the end of the day you know say all these dem marry when they do juju because they wan come marry See, different juju for everywhere Maria has been coming to the palace no be today na Maria don dey come palace no be today oloritobi philip no oloritobi philip na im first queen naomi dey come palace na im first dey come na im first dey date See, that one is thirty na she first know See, before queen naomi come take marry See wen be say olori tobi papa dem no gree make tobi marry kabiyesi dem say dem no want you understand but the time when tobi come take ready something else happened no be tobi make me come here na because of queen naomi na i dey here so all those one wey be say dem say this one and so this one come take happen and so na queen naomi na im pack so sometimes youtubers all these youtubers make una dey hear Um, i know say una dey create content make i not just dey dey there they go dey create waiting not happen so many many people want make queen army go back Now im make the dey praise and dem dey beg and dem wan make it e go back to you know how many people when e dey watch us when he want when queen army dem see say queen army no go back one year two years three years Then all of them withdraw back you understand big big some people still they, i still get them for my for my whatsapp when we say that because of queen naomi now all of dem america the old people when they follow us for america dem no dey follow us again because of queen naomi so those one when we say they say queen naomi go meet kavi kwavesi eh, go meet queen naomi for church say go he go talk to her. you understand say queen naomi they tell people say you know no be she e never pack comot for queen ami pack e pack comot na she pack her things comot for palace all those all those one na content na dey hear me so so make una dey mind the things wey una dey watch so somebody for here say we have for city. say a woman of the people a good daughter in law your husband kinsman and friends are suddenly behind you and somebody na write that one he say so say dem dey behind queen naomi Where where we dey ah we dey behind queen naomi we not they move we dey behind her queen naomi talk say he just that queen naomi know they, e no dey go palace but this kind of time now if they do uh, maybe e don't marry kvac go back if they come they do um,